Hello, my people. Good morning, good afternoon, good evening. Depends on where they watch me from. Many things they happen though, my people. I ever see this kind one before. Another one don't happen again. I <clears throat> beg, make you subscribe to my channel if you never subscribe. And I hit on the notification bell so that whenever we upload video, you'll be the first to be notified. so my routine is god bless una so my people, i bring una hot and uh, spicy gist now all the way from oni of ife palace so my correct people, plenty things dey happen now for oni of ife palace and e no dey funny you understand so as far as many people now The don they do things concerning olori naomi and kabie and uh, tade so that make dem not come palace so that make dem not celebrate their birthday When dem they do you understand my people. so kabiyesi will finally succeed and this olori they will surely hmm. my people, no plan of the enemy go work out o for olori naomi head and and the eh, tade you e no go work They no go succeed hmm. naomi don't return finish because they no get waiting. They go do when they go take stop her it is already too late This one wey dem they do wey they plan evil concerning tade Now that one now it be my problem right now because e care is is not taking old lorry is them. They go feed do waiting. we no things say they go feed do because me i not trust them. i no trust dem as una they see me so una they hear me me i not trust them at all hmm. because wetin dem don do eh, for inside palace my people. dem no dey fit dey think like because me i no know why dem go dey think all this kind thing why dem dey do all this kind thing i no even understand and olori naomi no want trouble He no want problem He dey avoid anything wey e go give am trouble everything wey e go give her family trouble Oh now naomi they avoid everything like that. And hmm, na wow and anything wey be the case right now god go fight queen naomi battle He go fight him. The thing wey dey give me serious headache right now wey make me they worry for queen naomi matter na wetin tiba talk don tok concerning olori naomi and eh, something for palace you understand because they say prophet uh, tibadan dem no they use her prophecy they joke you understand because she prophet tibadan na real man of god when be say dem no they use her prophecy they joke hmm. and wow prophet tibadan na im make am anytime when prophet tibadan talk something exactly how e take tok and na so e take dey happen shebi una know na dat one na im dey put fear for my body and wow dis one now eh e come o oh, as warning to queen naomi you understand na dis eh, tibaton na im be eh, with um, prophet anytime wen eh, dis uh, prophet he get one prophet like that. anything wey they talk and it go happen He get all the prophecy all the things wey dem don't talk to olori naomi when it happen e day, e plenty you understand my people. Hmm. and wow and every prophecy when he don't talk him, and it day happen see oh, prophet ibadan exactly where prophet ibadan take talk am Anything wey marian talk, you understand na wetin e go be Anything wey runke dey do that time prophet ibadan sef don talk am e don talk am say olori runke and eh, eh, olori marian say dem get something wey dem dey do e don tok am come am that time before everything before they come back out hmm ah wow all this olori eh hmm. when would they think say dem dey very friendly What dem we think say They know the one way. Would they think say that they that they no dey you know even reach six months o oh, wen all this thing happened after it happen na we come the recall shebi una dey hear me so after it happen na we come the recall everything come happen like that hmm. and then plenty people come the return back What wetin prophet ibaton talk. and right now and it e don't come out again give olori naomi He said those money as a prophecy He don't talk am eh? hmm na ah, wow my pipo some pipo dey worry o oh. hmm because na di pipo wey she tok na im e dey wen dey di prophecy wey profitable don tok na wetin olori na wetin tiba don talk. e understand say e go happen you understand anything wey prophet anytime where prophet baton talk, e dey get as e dey be as god don't reveal am to lori naomi now e don know say now where problem they come from now na this place and e go make am dey careful you know e go dey make am dey careful according to wetin where they e go and where wia im dey reach before im go release this prophecy now im don see di sign He release prophecy about wetin go happen for tadenikawo birthday you understand my people? make una please take care because e dey advise queen Ami say make e no do make e no do uh, the birthday say make e dey make e dey um make she mind the way wey she go take do the prophet wey she go take do am and make she dey very careful with with um tadenikawo and he say if e possible eh, make e make e suspend tadenikawo birthday you understand e say if e possible for her make she suspend adenika obedi because all her enemy dem dey plan evil plan against her in that day He say if she go fit look out for um, tade prince tadenika obedi He say no problem He say because her enemies eh, they go get that as an opportunity to get back to her He say because nothing go work He said because everything wey dem dey plan you know, will work you understand so my correct people, now know say god of olori naomi he dey alive He open for where olori naomi dey you understand so you know go gree make anything happen to queen naomi You know go gree make anything like enemies make them succeed because olori naomi go succeed he go fight off all her enemies because he go win the battle hmm.